Inefficiency and indiscipline is ruining the country now. Corruption here, there, and everywhere. Inflation is very high. Let's save Nigeria so Nigeria won't die. people now. Have like salute and welcome on at this wonderful morning to inform me radio and this na state of the nation program the program we will take the enter waiting they happen for the country um, but today we go we go branch outside outside our country small to take example this time around a good example <laughs> Then yeah, we won't yeah, take yeah. then we will come Mariam, with waiting they happen for our country for the different states for inside the country for us to know whether these people really care about their citizens or not na for una to decide o because by the time we we go inside the eh, the program proper proper una go know whether these people are for us or they are against us the way wey dey take dey extort the indigenous people no be good thing you no dey tell well of them, and this thing go backfire one way or another you fit think say that place where you dey now say you get the power you get the security one day security go fail o The security sef dem go know say na use you dey use them. say you dey use am dump Them too go say carry your cross by yourself even as the good book don tell us say each and every one of us go carry our cross say anything wey we do we go reap am that's why me i choose to do good o uh -huh. and i no sabi uh, keep quiet no be say i be talk talky person like mr adeomo it's just that <laughs> hey. when i when i see something wey i know say dey useful why you dey laugh wey dey useful to you and i the indigenous people of nigeria i go shout am o i go shout am maybe na the assignment wey <laughs> wey baba god give me be that so everybody wey dey lis ten to us this morning <laughs> those wey dey for canada oh my canada people una dey news today o oh. i go talk about una today and una police oh, o abi una military i go talk about una hey i hail una una stand una ground freedom freedom for all. Mm god go bless una god go bless all those truckers e come dey do me say make i go buy truck just that to buy truck for this country e no easy o so that one show you say no be small small children dey do that thing at all for somebody to get truck at all dey do that thing no be small pikin na hmm. ah ah gade omo e sure say we no go go canada soon when i dey look hmm? sometimes eh e be like say we go i for say whether we fit just go lay holiday make we just see first then we fit come back come think am okay so we dey look for sponsor we dey look for sponsor na you go go you know say you no hungry me <laughs> Yeah, i know i know <laughs> you no hungry me too. if i go if i go i go come you think of it and i you see say if you go you no go run comot especially with the kind farming wey dey for that place so it dey easy dem dey like farmers for there well well eh na so eh. somebody fit call me tell me say dem dey like farmers so say whether i go fit come around dem go give you land sef no be like here wey dem dey take our land from us give <laughs> this one the government go give you land as long as say you wan do farm dem go give you land dem go support and i go make sure say na eh, organic o oh. of course na organic na oh. im dem dey shop now you see am no be here wey dem carry chemical give us o oh. oh, organic farms dey for that side so dey reason that matter mm. okay. but after we don do when we don do our own com uh, <laughs> when we don make sure our own uh, we stabilize am <laughs> and then we fit dey do collabo projects abio oh. uh, we get outside and inside and and na that one now go take dey bring dollars into into nigeria to develop yes give me five give me five hey <laughs> right my name na olayemi i salute una well well oga adeomu make dem hear from my people i dey greet everybody this morning you say they don't first accuse me say i too they talk i talk to someone say i don't start school in the evening when they teach say I not to talk ah, too much La la la la la la la la la. but along the line They still convert me again but now since they say na me come dey talk too much no wahala maybe if they give me vacation i return i fit no dey talk like that again <laughs> my name na adeoma akaru and i salute everybody wey dey listen to us this morning e dey jolly our mind to take see say we fit reach here to talk with you and talk to you and then um, um, to stay see the role when we go fit play to take make our country better na our own anywhere wey we dey we must play our role to see how our own go take better pass where we even go i no talk say na bad thing for you not to make your place where you dey great good but somehow no forget your home because according to edna Goli, e say no place like home home na sweet home when you go south west east and north you will always come back home. That lang- that that music, each time I listen to Ram, it, mm. it, it had to create an Africa setting of a place where you're not supposed to take stay far away from the idea of thinking, say, my home not be where I supposed to go back to. Please learn to always develop your place. Uh, this one go carry us run enter our studio item this morning when they call uh, the, when we they call the, poli- the difference between political power and traditional power. Political power and power given by, I mean, political power and power obtained from the people and therefore must be controlled by the people. And traditional power and power given by God, it is a birthright and is to be enforced by the people. Uh, you know, this morning I did try read something, and you know, all this why we they try let our people understand. Say, it good make we try call control political powers because sometimes we don't discover. Say, in most cases, political power dey dey very very intostigating but mm. traditional powers no dey dey too intostigating why because the person when e dey go there even if na pikin e be as soon as e don attend that throne maturity go suddenly run enter e head e go come begin dey behave better than the way e used to even be before e get the office but to those when uh, dey buy am politically they dey misbehave at times but with later times as things dey unfold they go come discover say kai if to say i know if to say i know regret go dey inside but dem oh, no fit yes i know i know <laughs> you see am um, so eh, regret go later dey inside you know when i dey check something this morning i come dey discover say one community dey tell one governor say e dey see dey see monarchs finish dey see kings finish and i i i really gbadu the statement from the community when speak like that you know why because they didn't they don't know their right to say now we give you power we should control the way you they use them. no they see our royal fathers finish despite say you be state governor so now, so the matter be this morning say the people always need to stand on their feet to tell politicians no they talk to our kings anyhow because kings now people when they represent both god and the ancestors mm. mm. why you na just na human being just send you message but the as a royal father you dey na both god and ancestor send you message why as a governor na just human being send you message and sometimes when the power come dey over cash you the people wey give you suppose fit call you back to order na im be the control when dey there so when they speak to am like that and i see i see a kind of a retract the governor pull him hands back small <coughs> because body wan catch am e mean say e don know say people don dey wait? yes so the otimokpo wey dey take dey cover di pipo eye don dey comot e dey go gradually dey go yes for a community to speak out like that, na it be the enforcement of hmm. the authority of hmm. the kings because if the people wait no vex oh, no one. so why some communities eh no dey do anything when they delete their kings yes even the ones wey dem know say na dem be the rightful heirs to those two yes like the one wey happen for west yes you see na na the first of all i use the language say political influence on the people when they know say suppose talk two uh, the kind of ignorance when people when massive ignorance mm. when they around mm. not really let the people get affiliations i mean a eh, partnership they run partnership programs with their own kings to take no say if you kill a king now nah, it be like you come community come bust their eye and so the community suppose make sure say they get an eye when you go look for those people immediately do justice to them so every community make we dey learn say e na di responsibility of our of the people to secure the king and if people wen think say they come smart pass the system come fit take the king life the people because na within us hmm. we need to look for them any politician when come sit on the matter because i dey always discover say man most of the assassinations when dey take place eh, like the killing of that king for for ogunabe i dey see am say some political influence get involved and if we check am well well somebody hand dey inside and so who dey use must always come from our society first of all we go after that person whichever way wey we go fit take gather go after the person we go after Go after am and the end of the matter we go see say we go dey get the result so the people need to stand <clears throat> for their kings to always make sure that is why i remember i tell you one thing i say if a king governor call king say i remove staff of office the original one na be the one wey the people give am yeah e fit still be king to his people to his people now only the five percent Now the five percent they remove from your hand and if the people choose to i dey hear na only the five percent na dey remove from una yes and if una if una no get longer throat uh, don't worry the one wey you go dey get from <laughs> you see one way one way no close another one no dey ever open mm, i know you e get one story wey you tell me of of a particular uh, royal father wey dem take staff of office from yes and but the people stand with Stand am and today the guy dey enjoy e dey do things wey e suppose do for im community Yes. and e dey im pipo dey support am take care of na so e be so i wan beg the people to always know say political power na you get am you only lease am out no sell am o oh. na be the advice wey we dey always tell no sell o oh. lease am out which is i just vote for free go but if you misbehave i collect am back And then, when it comes to royal fathers, it is your responsibility to protect them, to provide for them, and secure them, and make sure say nobody they see them finish. And for the royal fathers, make sure you work with your people, so that yes, come with a clear hand and clear conscience. Work with your, your people. No run in secrecy. because cop we don dey see am over and over say government dey always run in secrecy but if royal fathers still run in secrecy shady deals go later make sure say you too no go if you fit get the voice to take talk in the presence of your children mm. when we they call your subject so it e good make all of us work together with our kings to take make sure they get peace we to go get peace when anybody they come meet them, they talk to them anyhow in fact our shout go even let the person know say hey <laughs> this place is a no go area mm. Mm. So our unity with our kings go help to make sure the lives of our kings they protected and anytime, any day. And then the politicians. And then the politicians go mind themselves. Go come mind their business. All right. Abi? Yes. Now this will be know, the message that we get this morning. Mm, Ogadio as they talk just now, something just come my mind. Take me back to uh, the good book. When he talk about say the the priests, God not give the priest land. Yeah, yeah, yeah, yeah. But he give every other people yes. land. Yes. He can't instruct them. them. Say me that they, Say bring, they bring 10%. Food. na there that tight, tight from come. come yes say make they dey bring food come food come give the priest. so that, that they, this one even use the language mm. so that there will be food, food. in my house for mm. them to eat. Mm. so it is the responsibility of you and i me and you wey come from a particular um, community say make we uphold our traditional yeah, stew high esteem. Uh, in high esteem and then make we dey go give them food yes. because if dem no dey worry about food wey they wan chop say they get in abundance wey dem still go even give out, out. to di pipo wey wey dey dia community yes widows. uh, widows uh, strangers and, uh, orphans. and uh, orphans. Yes. if if dem get enough to do that one dem fit dey um, they'll get this serene environment for them to do spiritual check check and spiritual covering over the, our people the, so therefore whether you dey for akata anywhere you dey try make you get link with your community and do something for your king yeah. sometimes we no dey know the seeds wey we dey sow where e dey go yeah. and wetin those seeds dey do for us you no go know whether na your pikin pikin pikin pikin na im go enjoy the benefits of all those things i speak from experience mm -hmm. i dey always tell people say the where where i dey for life right now na as a result of seeds wey my grandparents great grandparents sow na i dey enjoy <laughs> full measure and you come dey sow more na sef <laughs> na because i i get example i know i know wetin e be <laughs> so they e say person wey set antelope eh, eh, eh, set a trap with antelope na i know the kind so me i want i dey see see the kind enjoyment wey i dey enjoy now as a result of to them na small dey do that time o oh. but see am i dey enjoy am now so you can imagine the kind enjoy enjoyment wey the next uh, to the last generation hmm. you know say the prayer wey i dey pray na to the last generation you know they cut them off no i no dey uh, cut to to a particular no i no dey say fourth generation tenth no the last generation all right my people <laughs> na listening to us this morning on inform me radio <laughs> and this na the state of the nation program yes e get some things wey dey happen but uh, we wan we wan jump go uk uh, get one report wey i read from bbc news na there for read am say one man do eh, one man riot e come carry sign stand for somewhere wey motorists dey pass meanwhile di eh, the government no put notice for people not to pass a particular road yeah eh dem come set trap di kind trap wey we dey see for nigeria e dey happen for lagos e dey happen for everywhere in fact for my state my very own state now that one now na na ogade um, omo <laughs> that one na something else very very eh, serious one some very serious they just dey use am take dey chop money from people and you know the funny thing ogade omo if not be wickedness you know say na the very vulnerable na im dem dey always use this thing take dey oppress yes people wey dey manage with their uh, with their which kind motor now give me With all those small small vehicle wey dem dey take do cab yes no like yaris you go see you go see say the motor sef eh, some ah, longer get headlights audi and all that so na him dem dey use am punish to me that is just wickedness man's inhumanity to man na that thing be so you come carry the person you know, put sign for there say no park for here o oh. you just position people for everywhere make dem dey catch people wey wey even pick yes This one no be say you you you pack you pick pick somebody eh you do am but e con get one man wey do uh, one man riot him con dey stand for that particular junction with sign dey tell people say sixty-five pounds fine if you enter sixty five pound sign if you enter na so the man stay ooo oh. people, one man riot na know wetin the man do the man help uh, the the city lose seventy five thousand pounds why dem no block dat place if dem no want make people dey pass am say dem get good reason say because children dey there say um, eh, the environment eh, to have a clean environment wey no go affect the children bla bla bla bla if you know say na so e be why you not just kukuma block am but one man took it He say this thing na injustice im come carry am save people and people appreciate that fact This one na oga adeomo e suppose be ripple effect say if me and you see injustice like we dey do for here we dey always talk am anything wey wey dem dey do wey no good we go come tell una dem train me to do the good thing and then the good lord also put fear and love for my heart say make i no dey do bad things to people yeah you get mm-hmm. so na this one now na beautiful example make we borrow and we dey say we dey borrow things hook line sink uh, sinker fisherman boat river uh, everything hook, hook net and dirty join am. we dey borrow but we no go ever borrow good thing come say make we come do am for the indigenous people of nigeria be my eye i be your eye na be the way forward for us to take beat These man no use e <laughs> get one word wey i be wan use eh. these people wey no like us <laughs> wey be say na so so to dey collect collect collect from us and the collection wey dem dey do so you go see one girlfriend go dey drive big motor big motor wey i never drive eh, They dem use the money collected from the eh, society eh, to go buy motor buy big motor dey ah. send their girlfriends and their wives and their children go abroad wey me never go dem con dey use the thing sef the oppress you. the guy go still insult you do you know who i am who i be oh my god oh if if any ask you like that i go tell them say na potopoto <laughs> <laughs> go tell dem say na potopoto you be you know oga adeomo so make we really talk about dis make we use this one as an example to talk about wetin dey happen for our country another one i say eh, canada dey for for for this thing now eh, dey for our table here this morning say first reading this one dey come from the national post e say military tells ottawa to find someone else to evict the truckers so their military say make dem find make the government find other people, wey go go remove the truckers from road meaning say they stand with the truckers you know say i dey always talk say dem dey divide us yes but these ones they decide they they never agree with the government they no agree these ones say they oh i know they stand for the people. so why our own because they are civil servants not political servants okay so Uh, yeah, now, inside. My people, I agree. I really like this matter this morning. First of all, um, thank God, say, for the past, for almost a period of eight years now, now borrowing department, then really they work for Nigeria, pass every other department. <laughs> and so this morning, we won't help Nigeria go borrow something. Abio. yes, now we too need to borrow because uh, recently the minister when they in charge of borrowing to construct railway say China no dey answer again they don turn Europe. Mm. So the Europe is where we went down. Uh-huh. He already directed us to Europe but we want to go there and borrow something that they have not been they have been bypassing. Mm-hmm. now and make we tell the uh, europeans say make dem no borrow us the money. no we no need the money we need the things wey dem dey do to take make sure money dey safe. abi. Mm, mm. Now we wan borrow. You see, both technocrats wey we get as state governors uh, surveyors wey we get as state governors we always go out of here to go and do check up outside for places where dem for no dey demolish hospital they go come demolish They go mm-hmm. go where they go for treat their own uh, sickle cell anemia come back and not equip our sickle cell uh, hospitals They go go from here go check how people dey use taxes and uh, beating traffic and all of that mm. to collect revenue and come here and unleash terror on on the people on the people on collection but we know they ever release the dividend of tax paying to the people when they pay them. Mm. Would they borrow the collection only? Would they, we know they borrow the the work when revenue they Supposed do. To. Now you see this man, he don't they notice something? Yes not because e get motor wey dem don find three things now i wan discuss on that issue when when i read am i go through am again go through am again three things now come into my head one he stood for three to educate the ignorant mm. and four to warn people when they always talk say it does not concern me mm. so nigeria situation mm, now This man carried this placard put am for front of him not because he was a madman very sane na he write am by himself he put am there without talking it was a protest yes now the guy was just at that junction e dey display dat card for several days and the cameras were watching yes na im make when they did the calculation of the vehicles that were turning, turning and were place. not longer entering na im make the camera the office fit detect say na seventy thousand pounds pounds na the guy don make them lose on deliberate sin. saves road users seventy thousand pounds in fines. in fines yes na im save them instead of collecting you know you know the way they yes, always now. do there are cameras on their CCTV. tv. yes those cameras A eh, snappers dey They no just be cameras for nothing dey snap plate numbers and then what they do in unlike here They no dey drive person pursue don lost control enter eh, drainage mm. there as you reach house they only bring the fine paper to your house ah ah wetin i do you you enter that road Ah <laughs> ah. Or you ah, beat ah. traffic. or you beat traffic so because of this thing no sign to fair tell people say this is not a one way project or oh, no drive enter here just like we in edo state you get what they call uh, lagos street if you enter that street by king square mm. na one way o oh. but there is no sign to show you say na one way. deliberate. deliberately e dey vulnerable for anyone when you go ready to use hmm. am but immediately you waka enter center either you enter from the top you dey come down. Mm, they'll catch you. they'll catch you on the way you don drive one way forty thousand thirty thousand so this guy stood there e come dey begin dey make people so one thing is this to those when dey always talk say it does not concern me e concern you to always look first if people had ignored the man they for enter that trap so that day that fine just dey go the next day the thing happen the third day the thing happen for the number of days when e stay there when they accumulate am na im be that seventy thousand pounds now if for instance That man not stay there That day the revenue generation for the state or for the country huge 70000 for just entering a a road when they constructed but you no to enter and yet no sign to tell you say no enter two the guy took it upon himself to save people because they know the economy is hard so what did he do He stand there He took the pain He sacrifice for the benefit of others. So sometimes in Nigeria, we should learn how to always do look to sacrifice to save others' life. Hmm. How? You day road, you don't already know, say kidnappers day road. Why not stay somewhere and be stopping the vehicle? Say, don't go further. Don't go further. Two, you know say truck don't read already spoil for road and there was no sign and someone almost ran into it stop other vehicles make them no go get accident for the same spot. e be like one accident wey we dey involved in some years ago then i i get my baby na baby na e be hmm. truck wey carry malt fall for road you know how malt dey slippery yes yes very very there was no sign and na na express now ah, eh, this eh, benin eh, lagos expressway there was no sign to show say to show say anything like that say truck fall dem no go put something to block bros na as we just dey come like this we don already that's you know eh, with the speed yes na god na him save save us for that decision so person wey see when that truck fall wey get wey get the the uh, uh, the mind of the people of people e go go put something something somewhere for far away yes. to say stop mm. stop so us oh, i still dey remember that thing na ah, god so you see i just bring am me no even know say you don get this kind so with god god don love me well well o oh. yes that's why i still dey alive no na because of the work wey get ahead man <laughs> that's why i no <laughs> that's why we no delay that time because you know say this day go come you know say this day go come <laughs> and you know say you still get some children wey you need to born after this eh, period and after that time i still born uh, eh, eh, other children no even some mother after you don stop born you still dey born dey go so now my people wetin we dey try look at here is first of all let's borrow if you dey borrow things borrow the things when go help make the society dey workable every time all governors in nigeria i no except anyone o oh, including lagos mm-hmm. edo mm-hmm. delta bayelsa enugu eh, imo we come to zamfara benue kwara eh, kogi will go, even the FCT minister, will they borrow things when go only be beneficial to the government. But we have forgotten, say, it just be like man when quote a Bible passage, say the Bible say pay tithes. <laughs> but they have forgotten the further instructions when follow the tithes. Or he deliberately will ignore it, make members no go know. <laughs> okay when he say make i pay tithe wetin he say make i take pay tithe because specifically in the scripture he mention say money no dey involved <laughs> say make sure say food no go dey scarce for my house He come give instruction to the priest like you first brought the mm -mm, language up mm. this morning he gave instruction to them as una dey eat una no forget widows una no forget orphans, orphans and the strangers. strangers then to the farmer he gave another instruction he say leave the four corners of your of your farm mm. he no tell you say of put everything wey dey your side he say the four corners of your farm leave them it belongs to the widows in the land and the orphans then if anyone fall on your way home don pick it it belong to the passerbys but today even the man of god when dey preach tithe as soon as if he guataza fall he go bend down carry am out of the one million wey he get you see where i dey talk say we dey try keep the matter so that we go not know better now we forgotten say you know you use canada and uh, we are using we dey mm. use uk um, uh, uh, uk this morning mm. and canada because of the eviction issues now evacuation matter you see where where you dey borrow borrow if you wan better borrow borrow colour borrow life borrow everything join am including light borrow join am because for there they no dey take light for here you dey mm, take mm. and yet bill mm. high for here you go say they they must pay bill in america they dey pay bill for america because light no dey go off for america india went on strike dem went on rampage because one day transformer shut down for three hours the power the company that was in charge hear we and they went ahead apologizing. apologize for here apogini. ma make make make transformer apogini. make transformer if i make fuse blow make you see whether not be you go pay for the repair. wait first you know say this week now e get one time wey dey give us. Uh, uh, low voltage. Uh, yes. He? we we we need to change over o oh. before i go go blow, blow things, things for house. yes. come get to change over come dey use generator so that dem no go blow our things yes, for house. because nobody go help you repair. who repair nobody go bear the consequences as they leave the body on you. i dey talk am say oga adeomo no worry i dey talk am say even as water. be be na so light go light go gradually we go go there people would think say e no dey possible e dey possible very very it, possible e don already start sef uh -huh. two you dey post you dey force people dey pay tax i dey come i go enter one thing when i see for one state oh i go even mention the state name now when you dey push people dey pay tax you have forgotten say they get children when they go school some even dey underage when na your responsibility to take care of their health for outside you go born pikin for there They go dey give you upkeep money because you dey pay tax but you but you know say um, minister of finance talk say they wan dey feed uh, out of school children na out of school e no talk say at home children same man well the difference be say there are children yes out of school that is uh-huh. who first they go school no they go again uh-huh. na be the english of out of school eh, who first they wait na who first dey go school not go school again sit down for house eh sit down for house na so na at home ma no <laughs> not be at home there are some children that are majorly at home when will they create okay for now you know say that there are some children when parents they carry go day eh, daycare and creche mm-hmm. those ones were supposed to be children at home now out of school because of crisis dem no come fit dey go school okay, again like, like those ones wey zafara idp, IDP camps and all of those stuff mm. so hmm. when you dey if we dey speak english make we dey speak am plainly the way the thing dey be when a child never reach the age to go school it is the responsibility of the government na the responsibility of the sitting government to care for such a child because the parents dey pay tax na one of the job of who dey collect tax be that now i just come i i collect i collect i collect i no spend back i come dey tell people say i'm going to construct road which i no understand the allocation wey first dey come wetin you dey use am do mm. wetin you dey use am do because na extra you dey collect add ah, join allocation wey the federal government give you <laughs> now if we go again you check you you discover say some families dey when <laughs> okay na the same people wey we dey discuss <laughs> some families dey when e go tell you say for the past how many years i dey take care of my pikin but when i wan finally resume work my office come ask me say who go dey take care of your child mm. the office will be making some percentage available uh, join your salary on mm. weekly basis mm. or i mean the way they pay so that. that's why some some companies now dey get uh, uh, scratch. scratch session session for when their parents dey keep come keep yes, their children. when the children still dey yeah, small they never reach small, school age school age because they suppose dey dey pay and this money they dey minus am the government dey dey dey they no dey add they dey make sure say that percentage they no dey add and join their tax if they suppose pay am as tax wetin they dey do they dey give them out say since you are paying out this see wetin you come dey pay as the tax and then they dey give them wetin we dey call grant when the need arise for that same business when they pay tax still since this na the duties when they follow tax collectors hmm na im make you dey keep an update of their records that is why they call for auditing so if you call audit me na just how much i need to pay you not be how much you need to return to me no no that is where honourable job come into di hmm, existence of di matter for this country na wetin dem wan collect from you so Now, there is a need for us to learn how to do things. To the people, whenever you see a sign, read. The indigenous people of Nigeria, I don't care attitude too plenty for our body. Take it for instance now, road they cut. I, if I describe one road now, the last time when I visit one family for inside this place where I want to describe, you know, if you go through, uh, when I reach Edo State that day, I can't, <coughs> I can't move, go Uh, government college, uh, girls college road. Go down. I can't pass that road. Pass back of UBTH. Ma, when I reach there, I can't see say very heavy gully They by the road when Ogbemudi are construct. Go one community where they call hotel. The gully so is in fact lives are at risk it, it just the day washed off right now on daily but this rainy season those people may likely not be going to the going to the house anybody when they build house for there and fish pond did that area and government upth get and uniben get buildings inside that area inside. now you see the way people they curve dey call it i can't say okay by the time this thing cut off like this go cut a whole establishment like that and mm-hmm. community Come off. off nobody to come rescue And these people, the places where they for the work, taxes they paid. Yeah, they, they go collect money for collect people. They go collect money for for those areas. Yes, and a lot of things they go on. The question when I just say I can't look up, look down. It's okay. I don't need anybody to shout. Ideally, for a responsible government, suppose no say people when they go what they call scouting for dangers. Suppose the government when no be the the ministry of, of works, works no be their yes. uh, their now them suppose get now them suppose get that department they dey do small small, small patch patch and all that yes and then movement to mm. go round places to mm. say ah this is a pending danger yeah. this is this the, this see, is the the movement wey dem dey make na wetin dey go generate money you know say yeah. the government each state government dey give each Eh, ministry, tax, ministry target eh, target yeah, revenue generate? revenue generation target say this na wetin your department abi your, your, eh, your ministry, go, ministry go bring come so, so the then the pamsec or whatever wey dey there go come give each department wey dey there each director uh, each director uh, and the directors go come give each staff <laughs> so that's why you, sometimes you go see uh, several people from one ministry dey come dey come over and from over, one ministry over and over and several go go one place just to collect money they like the they like you no they no like you na the revenue generation na dey their mind na dey their mind go on abeg no vex so you say you no go gree get this this kind signs to tell people say no go here o oh, from the government hmm. no go this place o oh. oh. no park o no drop o all those kind stuff one day i dey one place i remember uh, when we dey ayobo i just visit ayobo one day and uh, anyway for the fact that i'm in lagos state now almost my house now this morning <laughs> i just e get one place where be no too good where be no we just day mud that rain just fall and we come the the people come so they come bypass na the guy come they arrest they come say wan arrest the motorist say why they pass that place why they no go pass na one man just call come dey ask am say oga lasma which sign you put for here say dem no dey pass here He say um, you, this is where you suppose pass not be here you suppose mm. come say no now it's not the issue of. where the sign. where the sign to show say this place dem no dey pass here Eh, e no dey na im make us dey here. can you imagine. okay the sign no dey na im make you dey here so wetin be my offence now he can't tell her how much she go go pay now i ask am say if there is no sign then which law did i break hmm. that is the issue because you know when government dey lie dem dey call am diplomacy hmm. when human being lie to government e go hmm. come be perjury then we go come sit down come begin dey think say we no know wetin we know dey do so the guy come say if there is no law there is no offence you have to first put no entry mm. for me to become an offender of no entry so if i no guilty of no entry then how do you now find me. last time i come begin dey talk dey come do do do do do do na the man tell am say oga anywhere you dey go with this matter i'm ready to go to court with you na so una dey do dey feel say una too go school una too go school na i come tell am say make e waka comot the guy come go now wetin make me talk all these things be say you can imagine an agency go dey set up by a sitting government just just on revenue issue not on the issue of correcting the ideal mm -mm. things when they suppose correct now we come to our state where me i for they for born me edo i know say we get one agency wey they call etsma and e still get under the ministry of transport then one other agency dey na when we know i no even know the ministry ministry when <laughs> they oversee those ones then they call them pull public volunteer works and whatever, whatever. Man, I look up and down. First of all, how can a ministry or an agency not get ministry when they supervise them? Okay, if na Ministry of Transport, how many how many agency Ministry of Transport they supervise? Two, if na Ministry which one be uh, Ministry of Revenue Generation dey. <laughs> all ministries. <laughs> so, na revenue generation. okay. <laughs> and look those ones na just another thing entirely one of the area where those ones dey position they have their headquarter and a mobile court illegal court hmm. wey no dey constitution at all wey dem dey call mobile court for rokota hall and then at different designations they get men wey dem for dey take carry vehicles dey mm. Hmm. and these guys right inside the rokota hall dem dey do business first of all dem quickly remove your battery if you take note tuketuke drivers get get extra within, eh, extra battery no it'll eh, be extra battery dem dey go weather now dem go wed in fact dem eh, na 12mm take do this thing lock mm, their battery mm, with a mm. key that only him na get access to the key when they take dey lock the battery because sometimes your battery they are being proactive yes because we say nigeria government dey teach us well well <laughs> because dem no wan reactive again so they are being proactive now so when you reach there ah one you no fit jack the the place because of where the iron dey two you no fit just burst am so the only thing be say you come say okay i go deflate your tyre. by the time they finish sometimes the guy go tell you say since you no wan settle me you no wan settle me at the end you know a few days ago somebody dey talk he say him just stand dey look one guy just call me for phone he say him just stand dey look say ah how you quick close like this yesterday we just dey look for you say one guy just pay ten k as we just arrest am just pay ten k now i just now i go take two bottles make i take rest my head close to mm. somewhere mm. around somewhere i come dey ask myself i say you mean this happen he say bros you want me i send you the picture of the person because i take am i come say okay no wahala now another incident happen by ijip junction you know by ijip if you are going down from uh, uh, Christian Square through Satana Market limit directly okay. down. Okay. The filling station is by the right, by Ajib Junction. There is a very big yard there. This motorist The the the they taxi driver somebody call am a cabman say come and pick me now tell am say that direction where you dey nobody dey pick person there o oh. abeg come this side make dem no arrest me mm. enter the filling station inside the filling station when the guy now come he enter the filling station go meet the the a customer mm. as he dey pick am this guy just come with him uniform the black whatever dey remove the key ah what for he say why dey pick passenger for here for inside a filling station inside a filling station now you ask am say am i on the road you say no did i block cause obstruction you say no is this filling station not a pub a private property he said it is then how come you come dey arrest me for inside the filling station he say he don tell am o say him money na thirty thousand if he no pay am dem go They go tow him motor ha like play like joke na so dey do do do do do that one go call another person the matter come do do the guy dey strong go strong go strong go strong go dey still make sure say dey remove him vehicle carry go ropota and he still pay thirty thousand naira thirty thousand. <laughs> oga adeomo as you dey talk now you know wetin i dey think of fire. dey burn. dey burn. yes. and by uh, the time the thing go explode. very very dangerous because if you keep extorting people e get where e dey reach like this e get where e go reach just the pe people wey dey do the extortion dem no go dey safe o. Oh. that is the truth now. dem no go dey safe o. Oh. Mm -mm. we dey street we just dey warn una now una no go dey safe o. Oh. gone. incident in delta still remind me of one thing you know sometimes i no just know this small small leg when i get i no just know the way they move. if I you no move how i wan take get information. i remember <laughs> one one one thing when happen for efurun junction with there is one um, one if you reach delta now you go see some some Still one, one agency yeah agency a green on on ash a big gray material like that they get what kind of this thing and yet now be like saying that their traffic whatever they still be those ones they do their own and when you look at their attitude they go fair pretend say they be your friends like okay person they drive actually fine you don see this official ideally na to ask am say abeg which way be the direction where i dey go mm. i name am i just dey enter town i no know the road to that place for a very sane human being for calling you as an official say mm, officer mm, abeg see where i dey go how i wan pass am you say oga where you no answer i say the first thing is where you park so you are wrong because of that you are under arrest and na you make am stop na you e stop for to talk to you ogademu He say e for go somewhere go park then come meet am knowing too well say e vehicle no who tell you say e vehicle dey safe for where the kilometer you ask him to go and park and three how does he if na if he is actually close to the junction mm. if where you say make e go park where go for turn then return back again then for him to come back here e just be like as lagos state be now when once you lose one part you are traveling several kilometers for you to return back to where you are coming where you are going you you should know where where the road network how e be i no dey drive for lagos no i no wan thank god for uber no i no i no wan describe i no wan describe the hazard and the <laughs> inconveniences thank god for uber you know I, uh, sometimes I ask myself, I said, is it that we are wicked, wear uniform or wickedness and act wickedness with uniform? Or we are just simply not human? Purposely, no, no, no, nah, purposely uh, uh, giving that position to eh, those wey you think say go fit dey do am for them to do dat thing to generate so it's just the money oga adeomo just wait make i read for dat eh, story so make i read some some comments comments from people. say one man tok say eh, say dis one This is a local hero well done eh then another one come tok say say a lot of councils are doing this. It's nothing but a money making scam we are being robbed by local and national government every day so this matter you know why i say make i go yeah yeah yeah e good e good because na the same thing wey dey happen for our own country we say this program na state of the nation the same thing wey dey happen for our own country they don these people eh they no really get our good for heart at all na just the money wey dem wan make make make dem wan milk us milk us make us so poor so that dem go fit always use us if they give peanuts yeah, to people you know when you don make somebody poor poor poor finish the person go come dey feel say Eh, uh, okay now you na you na the only saving grace only eh, you know so anytime hey hey you go just snap like this like dog wey dey hungry so hey eh. you go snap hey hey and then the thing go <laughs> wrong come the thing go wrong come na wetin dem want but we fit change if we get the a, a different mindset we'll be able to get it right one man na him do that saving na him change the, the the the situation one man and as a result of this now the council wan sharp sharp go replace go go do something about that place wetin dem suppose do my own is if you put law for place and then there's something showing it person come break the law no wahala it's a different that matter. one na the person na him dey foolish because as i be now oga adeomo the kobo kobo wey i dey get i dey manage am because i dey manage am i no dey wan waste am on anything when e no get meaning so every all my things i always itemize dem ogade omo if my driving license expire i no dey drive drive as yes. i go take taxi yes if my car eh, particulars expire i no dey drive that motor i con dey mind i just maybe Coro, eh, within eh, a cycle i no go drive far until the the papers come back if worse come to the worst sometimes i no dey drive na that time na my husband go turn my driver <laughs> any na when he wan waka na that time na i go come waka but you know because of the the system of um, numbering now if you notice dem dey always give notification yes before your Uh, papers the, the expire. expire so because of that once the notification come no be my more na no well no be my not be me get the car and my husband Now I get the car i just the user man. <laughs> so now they get notification so once in get notification now to send message immediately immediately for the renewal so because of that i know they ever fall into their this thing yeah. even if as you dey as you dey stop me or more, of course, i they pack properly properly comot for road comot for road and then i give you my paper you check i dey always tell dem say everything correct if you still insist i carry give you you go check am i go waka comot so if all of us dey do all this kind do doing choose to do the right thing these people no go dey they no go dey eh, catch us mugu eh, for us to dey waste money thank you very mm. much you see the get another thing when when they dey always deliberately do when they discover say no offense mm. they will create an offense that is not an, that is not valid hmm. so you see just to make sure something must come out you see uh, to some people they get the grace when there is no offense they will be asked to go Why to some the grace no dey there okay <laughs> when the offense no dey they go make up an offense i don see situation where um, for around Kufo Street in Ayobo, person won't enter street. You con the paro say why won't drive past that place when the traffic gate enter. The guy ask him, opposite uh, this a deeper life camp for Ayobo. Mm. He ask him, he say, at the traffic gate they enter my street. You they ask me why I won't pass here. Where I supposed pass enter my house? Since when because dem deploy you come here today for traffic mm. Now you dey tell me say make i no pass here enter you say make you go pass the other street you say okay if you say i should go and pass the other street come out by where you know where my house dey where my house is just the third house in this street and na here i dey pass enter house since i have been in lagos in the past how many years so they come people come dey ask the guy say ah, ask the man say when they deploy you come here they tell you say no let people enter their street mm. bypass dey here when they say make they take dey do lifting mm. or whatever mm. the same thing e be for several other places so it's creating an offence where there was none. none. so sometimes eh, when i dey see the heart of these people. advise them eh, and then mm. also talk to our people. Yeah. to the indigenous nigerians. no no no no advise okay. the people wey dey send these people this kind oh, bad okay, message now. okay okay um, now First of all, them. to state governors, local government chairmen, when they always uh, create task force and agencies just to please political friends, give office to people when help you do dirty jobs during election. Mm. Because anybody when do good job during election, in most cases, they don't ever remember them. Now only dirty people during election will they quick remember transmission, transmitted, transmission. <laughs> now, if you look at it, where where when you look at them where where i want make we quickly understand say the things when you they do people they keep them as record hmm. they go play for you oh. they will go play for you two all the pile up of anger where you did arrange down e get the day when they go explode even your office no go contain you because the people where you they offend I plenty pass those when you send message hmm. to the offend people for you and then to those when they dey on the street to offend sometimes somebody use one language one time say na madman that dey send go meet madman to collect money from am <laughs> but i wan let you know say the indigenous nigerians are not mad na the situation wey una create make dem dey look like as if say dem be madmen therefore you when dem dey send this message use let your brain sit on top of your forehead make e dey see better than who send you message otherwise when hand don meet you they go replace you na so and to the indigenous nigerians i wan beg una know your rights never look away always watch for others as others dey watch for you hmm. because one day that thing wey you ignore could be the only saving grace around you that hmm. minute mm. so take note always view na leave person drop for road ask wetin e mean na stop dem dey stop you fine the society is very dangerous but watch far yes. to know wetin dey happen if na message don't go don't go na dey tell you you go understand say na danger dey road if dey say slow down na to tell you say accident dey make you no run enter this zopo for road break no dey hold o oh. hmm. na the truth i tell you o oh. so to avoid story that touches the kidney <laughs> no be hard again <laughs> a good make all of us join hands to take help save ourselves from the hands of these terrible people when just they make us on daily basis one man save people from paying 70000 pounds. pounds you can save people from wasting their labor for each day i thank you now. my name na adeomo akao i greet you. All right, my people na dey lis to us on informe radio this morning and this now the state of the nation we borrow leave from uk the man wey put carry sign for a very long time dey warn people say if dem pass a particular road wey the uh, uh, the local uh, council no put sign say dem go pay fine of sixty five pounds sixty five pounds e do am do am do am Oh, e save so many people from pain. not be say those people choose to do wrong na the council na choose not to do the right thereby putting people in wahala for them to pay sixty-five pounds that same thing dey happen for our own country nigeria whether na for the north the south the east and the west the government the local state and eh, federal all the day after na to collect collect collect money from us by hook or crook na im dey take dey do am um, these days but make we dey wise if you see any danger for your brother your sister wey go make am spend im hard earned money abeg make you tell am those days dey say eh, we be make we be our brothers keeper Who knows? these days people no dey wan be brothers keepers again but make we start to dey learn am again abeg no worry you go get person wey go hear and you never know how that person go fit eh, take help you sef in the in the future so na the message wey we carry come today be this eh, una wey be the political elite eh, una well done una cup don dey run over <laughs> na wetin i go just talk be that the people wey una dey send well we don dey see now if police i be military for canada fit talk say make dem send other people go do the dis thing say dem no no go do am <laughs> then it mean say very soon even for this our country our military and our eh, police and other dat go know say na the same camp all of us dey say dem we wey dey together dey much more than una wey dey against us so <laughs> something dey happen alright <laughs> my name na olayemi i salute una.